Qophii fayyaa. Keessummaan keenya irraa Dooktar Galmaa Guyyooti. Ogeessa fayyaa gurmuu Eboolaatti duuluudhaaf kan gamtaan Afrikaa waamee keessaa tokkodha. Biyya Keeniyaa godinaa Marsaabeet irraati kan isaan filatamanii turani. Marsaabeet qindeessaa to'annoo dhukkubaati kan isaan taa'anii hojjetaa jiranii gara baatii sagalii fi wayii dura laayiberiyaa monorooviyaa dhaqanii ammallee achumaa tajaajilaa jiru. Keeniyaa irraa ogeeyyii fayyaa damee adda addaatu gara laayiberiyaa deemee Dooktar Galmi damee saayinsii epidemioloojii kan dhukkuba daddabiraa keessaa hojjetaa jiru. Soraatu monoroviyaatti bilbiluudhaan waa'ee hojii isaanii achi jiruu dubbise kunuuti.
Heelama kam ooltan Dooktar Galma Guyyoo guddoo galateeffanna. Keenyaa keessaa Dooktar Galma waliin ogeeyyota fayyaa gaarsa sagaltamii lamaa dhufe ammaan tan shanitti hafe Dooktar Galma waliin. Namuu hojii akka akkaa qabu fakkeenyaaf hagii tokko narsii hagii tokko laab teekniishan yookaan ammoo warra dhiiga nama laalu. Yookaan illee warra nama fayyaa dhabu yookaan milkeetaa dhukkuba kana irratti argan qoratee galmeessee nama gami wata'ee nama gami dhukkuba kan qaba nama gami lubbuu dhabee jedheetiin waan akka akkaa hojjetu. Sagaltamii lamaan kan keessa amma damee epidemioloojii jedhanitti hafe aduu sunitti hin dabarre ammoo bilbilii guddoo nu rakkise illee qubnuu qabaadda caqasaa jenna. Dooktar Galma warri dameen epidemioloojii tun warra maan hojjeta guguddaan.
Keennaaf tulaa kanaatti dhukkubsuun fakkaata qabeedhaan jiran namni achi dhaqee warra gaafatee eessa dhuftee guyyaa kagadabre tuseen fakkeenyaaf guyyaa digdami tokko kadabre eessa dhufte eessa dhaqee. Inni fakkeenyaaf waliin taa'e yookaan kaweesee fakkeenyaaf inni dhukkuba kanatti dabarsuu danda'u namka nam tokko tokko fakkeenyaaf namni kun guyya kaneessoo tokkollee taanaan yookaan maarkeet taanaan oole maarkeet sun keessa nama galii walwal ta'e gaarii hamiin deeme waan akkas investigeeshin tolchine akka gaartee kontaakti nam gartee nam kanaa walwalda cufa kontaakti isa cufuudhanii namsullee ganaa tokko tokkoon ganaa barbaadanii oo akka inni dhukkuba kana. Daliil sun garsiisu bultii digdamii tokko guldeeman namni waan sun koodineetiin kan jiru warra epidemioloojistii kan.
Ahaa tanaafuu isaaniin cufti qooduu hojii teessanii qabdanii dhiba kana addunyaa waliin qarqaartanii hojjechuu jirtanii dhukkubi kun eboolaan kun amma maalirra jira.
Dhukkubi kun beekta durii dhukkubi kun guyyaan inni gara argame gannaa kun tokkootiif sagaliitiif torbaatamii jaha durii diqoo diqoon dhufee bada diqoo diqoon dhufee bada ammoo kabar kana kana. Akka WHO akka waan leen organization jettutti gannoon naatiif ganna kan gidduu lamaanii. Nama hagaa kun digdami saddeetii fi sagaliitti dhukkuba kana kan fuudhe warra kan keessa namni hagaa kuma kudhanii tokkootii fi dhibba sadii shanii yaaduu jechuudha.
Guyyaa guyyaan hojiin teessan maan.
Keessa dhukkuba hojii agartee inni afurtamii lama keessatti hin argamin. Lafti sun amma hin qabdu jechuudha.
Yoo burti lama afurtamii lama keessatti hin argin dhukkubi sun hin jiru jechuudha.
Hin jiru jechuudha. Ladeeriyaa jijjiiraa keessa bifti digdamii kun afurtamii lama hisaabanii fi baafatee hin jiru jedhanii sunguun warri keenyaa haalli hin galu. Eegii sun diqoo kan ta'anii naan ammallee ni gaddeebi.
Dhukkubi kaan argame.
Ammallee kan deebi ammallee ammoo ammaan ta'e kan dubbachuu jiru kana digdami afurtamii lama taa'ee baafamee amma bultii sagaltama akkas hisaabachuu jirra. Amma kaagaa bultii shantamii jaatamii kare jaatamii tokko akkana hin argamne jechuudha.
Ahaa ag bultii jaatamii tokko hin argamne dhukkubi kun.
Ag bultii jaatamii tokko akkas hin argamne jechuudha dhukkubi kun ammaan. Ammoo kan dhukkubii hin argaminiifi kontiiniyaa safeelansi mubaadoo yaanee. nama daliil sun qabu hin moodeeffan. Alaafuu warra gartee warri kun heeltu wakkaati warra warri gartee hospitaala warra dhiqa nam dhiqa. Barannoota hin kenninaaf.
Hin barsiiftanillee.
Hin barsiifne maal jennaani dhukkuba kun akkan gullufa hojjannee hojjannama akka daliila akkasii gartan akkan tolchaa akkan tolchaa barannoon kun job training jedhanii tolchinaa.
Hin gorsitanillee.
ee dhukkubi sun hin jiru inni hin baadoo la yaanee qarqaaruma jiru hatta tola keessallee koominiti keessallee yaanee koominiti mobilaayizeeshin jedhanii tolchinee kolfaa tolchinee fi nama akkana hojjaa gartan hima hojjaa gartan namba simuu jira bilbilan gartee imaajensi namba akkana ta'a jedhanii qollukkee yaa'ee hojii jechuuf jiru.
Olla keessa yaataniitiin nama ollaan gorsitanii yoo rakkina akkanaa argitan nama milikeetina waan akkanaa dhukkuba akkana irratti argitan bilbila kanaan nuu bilbila jettanii uummata keessiyaatanillee uummatallee barsiiftanii doktorii fi himiillee nama warra himiillee barsiiftanii gorsitan.
Akkasuma exactly akkas tachiisa.
Amma dhukkubii kun hin aga bultii jaatamaa hin argamne isaniin shanan kun amma yoom galtan dhukkubii kunan biitan keessa laaberee keessatti dhukkubii hin argamne jechuu jiranii.
Nu ammaan kana hojja waaqeedhee wiikiichaan mandeeyyii hojja waaqeedhee afaan galmaan jennaan dhukkubiin ammaan kan hin jiru yaa hobba'ee ag barsiisanne warraallee barsiifne am warri nu ani heltu wakkaa warraallee duri beektaa afaan waan kanaan beekani am namni isiyaas bayyanate. amma durata dhukkubii kun gaddeebi'ellee barri kun hin danda'u hin danda'a akkasii qaam tanaaf illee bira galuu jiru.
Gaafa dhukkuba eboolaa nama qabu eboolaa kan irratti argan wal'aan xaaqimte doktorii hedduutu dhukkuba kan irratti arganii sodaataniitiin namni lubbuu dhabelleen hin jira hagamma isaanii galata waaqoomaa isaanii irratti hin argine yoo qaraa akhimte maal fakkaata.
Eboolaa kan hojjaa namni irraa fedhanii namni sirrii namni bira baqata. Ammoo wanni ati sirra hedduu akka dhiigii nam kana nam kana dhiigii nafsi hankeetiif nati shaayisaa gartee walta direct contact walta hin buune. Waan kan ofirra heeddu. Nanii nanii guddoollee irrallee durii irra nafani ammoo ammaan tana akkuma irra hafanii maan jennaan durii nanii dhukkub kanaa ji'a fuuriyyuu hospitaali hin dhaqqu maan jennaan silaaftuun du'edha. Ammoo eegii barnoota barsiisanii dhukkub kan nanii irraa fedhanii himanii. namni ufumaa hojja dhukkubsuun arganii jaaroleen teessee timuu isaan da'anii ambulan siin dhaqee fuudhee ala hoostaan lam geessanii wallaananii ufumaa fayyanillee. Waan takka takkeen takka takkeen irra nafutuu malee.
Amma gata dhufte ji sagal keessatti nama agam du'e argite nama agamitti boolaan laayibeeriyaa qof keessaa lubbuu dhabee argite.
Beekaa nama lubbuu dhabee jedhanii namgarii jira ka hospitaal dhufee hospitaala du'e argani. Kan saafare. Ka yookaan pengine olla keessallee biyya ollaallee onama akkanaa jedhanii ibsaaban. Asumattuu nani garii hojjetanii dumelleen dhoksee akkanumatti halkan faaraan waalan. Maan jennaan dhukuu kana hojjaa fakkeenyaaf min kan keessa namni dhukuu kan fuudhee du'e min kan dhufanii waan min kan waan namni sun erbul waan akka godoroo firaashii taananii gubanii min kan waan kan cukkeessa warsullee alaabaa udoowwanii bultii digdami tokko nyaachisanii obaasanii nani waa kan jiru. Akkasiisu anna maganaatti duwwachuu dandan jiru ammoo dhukkubi kun jalqabatee labeeraa keessa nama agaa kuma afurii kuma afurii dhibbi saddeetii dhibbi saddeetii saddeetii kan miidhan yaadu labeeraa keessatti. Eegi ammoo eegi gannoon ona darree guyyaa dhukkubi kun jalqabatee jiru.
Eegi dhukkubi kana kan lafa baafate.
sadeessoo kan nana dabarbeetta gaafas beekamte.
Gaafas jalqabde garnaam kuma afurii fi dhibbi saddeetii biitan keessa lubbuu dhabe.
Gaafas kan gaafas jalqabde nama kuma afurii fi dhibbi saddeetii saddeetii akka waan heeltii dubbachuu danda'a WHO.
Akkaan.
Saadaan hedduu siin danda'u. Waan heeltii organization akka waan heeltii organization report irratti nama kuma afurii fi dhibbi saddeetii fi saddeetii.
Gam dhibiin ammoo dhukkuba kana adoo namaaf himtanuu irrallee uf eegaa ufillee dhukkuba kana irraa eegaa hojii tan hojjettanii akka reefunaan jetteetti biyya kee yaatanii waan hedduu barsiisuu jirtanii uf eegacha nama fayyaa dhabammoo akimaa waan hagam kee dabartaniitiin ji sagallan kan geettan.
Wanti kun wanni kun jajjabdu jajjabdu jechuun gaafa fakkeenyaaf akka gaafa laftan dhufe hojjetan malli dhukkub kan fuudhee jedhan keenya sin deebisan garanummaa si awwaalan ammallee sin awwaalan si gubanii akkasii si awwaalan gaafa dhabeessa akkasii. kasulleen jirti gad dhumne ammoo eegi dhumnellee galata waaqaa tiim afrikaan yuuniyoonii akkanami tokkollee keessa dhukkuba kan hin fuune. Keenya qal'aa miti afrikaan yuuniyoonii akka organizeeshinii namni tokkolleen takka. Ada organizeeshiniin yaa namni akka warree adiileen kullee akka fuudhenne ammoo afrikaan yuuniyoon warra afrikaan yuuniyoonii gad ergite nam tokkolleen takka hin fuune maan jennaani adoo karaa hojii tana meen hojjedhedhanii sin ergine torbaan lam barsiisa haate qara qabdu malee amma akka nama kiyya kan amma eegii jiran keenya keessa gara ture tokkobbaa akkasii hojii hospitaala hojjedhe ammoo katulleen shufti jirtuu jiraatan balafana hambaate wiikii lam intensive course barsiisan. Kip seef kip saavin jedha. Kip seef kip saavin jechuun ofiif laalte ammoo nam biraaf laalte. Koosaan ka kip seef kip saavin jedhan kan barsiisanii hojja kan kaadaan saanoo baafattee tokko tokko sufatu hundeemtee dhukkuba kan rakkinni rakkinni sitti dabaluu hin jirtu.
Tanaafuu tanuma ka'ee dhuftani.
Ammoo rakkinni kullee hin jirtu sodaa sodaa sodaa sodaa akkanaan akkanaa wallaannee asii deemu.
Gamhaan ammoo namii akkuma reefullee jette gaaf qaraafaa keessumattuu namii hedduu yoo dhukkub kan irratti argan silaafuu hin jiraatanii jedhanii namii himachuullee nu dida waan akkana kanfamaan argitan.
Gaaf qaamni dhuunfaa rakkoo guddoo jira rakkoo guddoo agartee hojjannasi dhukkub kanaa argee iyyuu namaan dhoksan namni kan duuba itti hidhanii dhoksan akka namni hin argine akka agartee hojjaa warra hospitaalaa dhuuf mini hidha qabu.
Cufaa qaba.
Raamnaan yoo jedhani dhukkuub kanaan duri gaaf duri halkan faana waaran halkan faana. Amma immoo eegii baratanii war tokko jira agirooba koominitiidhaan hojii warraatu nama callaa awwaalan. Waan jennaan ispeeshaalitii sun kan nama awwaalan qabani amma sun biyyi barattee ammaan kana hojjaa sananii dhukkuub dhibii hin du'e war sun simu bilbilanii warri sun dhufee awwaalan. Malee amma lebbii nama gubani namallee ammaan kan hin gubanii. Harumgartaan hojjeta nam isaanallee yookaan hojjeta nam kiristaanallee yookaan hojjeta nam waaqeffatallee harumgartee aadaa hin jedhitiin sii awwaalan ammoo atin awwaalan warsuni dhufee sii awwaalan warra ekspertiisii awwaalaa jiru agartee hojii warraatu awwaala. Adoo barii boriyaan inni gaddee bineellee gadeeraan of danda'uu dandeettu of dandeettu.
Maatiin tanteetuu hojii tanaa hin deemaa jennaan maan jennaan hojii namni sodaateeti namni hedduun irra hafu hin dhaqaa jennaan maatiin tante faan homaas hin jenne dhaqii hin dhaqinii.
Gaafa bitan deemee maatiin biyyaa hin deemin jettee hin deemin jettee guddoo guddoo guddoo na dhumarsa ammoo nallee waan an jedhee waan an jedhee barannootiin qabaa ammallee waan kan barantu malee takka ilaaluu hin gargee ekspiriyensi iyyuu fakkeenyafi ekspiriyensi dansaa argadha edes hundumaa sossobee akkasii deemu malee warri Akka malee hin deemin hin deemin hin deemin jedhee na bulaa na bulboo'ee jira.
Eegii hojii tan hojjette takkum biyyi hidhattee takkum keenya hidhattee deebitee moo armuum jirta?
Hojii torba keessaa keenya dhaqee warqiyyaa ilaalee gaddeebi.
Hojii tana hojii hojjettan tan agamitti gammaddan addunyaa waliin taa'anii waan hedduu hojjettanii mataa waraanaa jirtan jechuu dandeenya addunyaa waliin maan irraa baratte?
Guddoo guddoo irraa baratte maan jennaani. keenyan takka dhukkuub kan hin arganne tiivii irratti agarree yookaan gaazexa irratti soomuu malee takka ilaan hin garree ekspiriyensi guddoo argadee jirta ammaan san hojjaa laftiyyallee ittiin galee keenyallee bitta akkanaa hojjetu dhugee akkana dhuganduuf akkan dhowwane akkan taa'anii istirateejii guddoo guddoo guddoo barannoo guddoo argadee jirta amma hojjaa laftiyyaatti galee barsiisuu danda'u yookaan nyaata akkaawuntii illee marsadee hojjaa galee dabarsuu danda'u.
Fakkeenyaaf waan atagammaa hojjetirra wanni wayyaa'u malamaan wanni sila qajeelchuu malamaan nam dhukkube boolaa kan irratti argan adoonni hin dhufin dura qophaa'ullee taanaan wanni eegerillee taanaan wanni qajeelchuu malamaan.
Dhaggeeffattoota keenya keessummaa keenya Dooktar Galmaa Guyyoo galateeffannee waan hafe torban dhufutti deebina kanumaan xumurra.